Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere mu rwanda abahanga mu by'ubumenyi bw'imyororokere baremeza ko uko ukwezi k'umugore kwigishijwe kuva kera hari abo byayobeje muganga aniseti nzabonimpa yabwiye ijwi rya amerika ko abigishijwe nabi babikuyemo ingaruka zo kubyara abana batiteguye ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere dr nzabonimpa aniseti asanga uburyo abagore n'abakobwa bigishijwe ndetse n'ubu bakigishwamo kubara ukwezi kwabo hari abo biyobya aha navuga ko kwigisha kubara ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore byagiye bikorwa ku buryo rusange usanga akenshi bigisha ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa kw'iminsi makumyabiri n'umunani abagore bose batagira kuri ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani ariko ndetse ukahabona n'abagore bagira ukwezi kurekure cyane kujya kugera ku minsi irenga mirongo ine tubabwira ko ukwezi ari iminsi makumyabiri n'umunani ntabwo ari byo kuko bose ntabwo ari ukwezi bafite abantu babyigishijwe nabi bose navuga ko ari ukubyigisha nabi ahubwo navuga ko ari ubuhanga bugenda butera imbere kuko abantu kuko mu minsi yashize y'abantu bigaga imibare bakiga ise ubumenyi bakiga ibintu byose babifataga ku buryo bwa rusange ariko uko ubuhanga bugenda butera imbere abantu noneho bagenda bareba ikintu ku kintu ni ukuvuga ngo niba twize ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore turebe ukwezi k'uwo turi kwigisha kuko kuba gutandukanye niko no kwigenda akwitwaramo bigenda bitandukana n'undi buriya ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ibintu byo kwitondera kuko iyo umuntu abaze ukwezi kwe nabi ashobora guhuza wenda yari azi igihe cy'uburumbuke ko ari kuva ku munsi runaka w'ukwezi kwe kugeza umunsi runaka noneho uko abibaza agasanga we kwa kwezi k'iminsi makumyabiri n'umunsi ko afite agasanga ni ukundi kwezi noneho ugasanga w'igihe yari azi ko agomba gukora imibonano mpuzabitsina ntasame ahubwo agasanga n'icyo gihe cyo gusama bigatuma abyara umwana atateganyije mu bagore n'abakobwa bavuganye n'ijwi rya amerika batuye mu mujyi wa kigali baba bize cyangwa n'abataraminuje bose bahurije ku kuba batazi neza kubara ukwezi kwabo iby'ukwezi k'umugore ntabwo mbisobanukirwa neza hari igihe haba impinduka kuri ya minsi bakunze kuvuga ko ari makumyabiri n'umunani hakaba undi yigira hakarengaho iminsi icumi ubwo rero usanga bidasobanutse neza abantu benshi kugira ngo babarebe bibahire ntabwo byoroshye kuba waringaniza imbyaro ukoresheje buriya buryo bwa kamere bwo kubara ni ikintu cyari kigukomereye yewe byari binkomereye kuko ngewe niyambazaga kujya kwa muganga nkakurikiza ziriya paraningi familiyare kuko twagiye tubyiga mu mashuri usanga iyo ubikurikiranye uri kubibara hari igihe ushobora gusanga wibeshye nk'ubu wenda ushobora nk'uko batubwiye ngo ubara iminsi makumyabiri n'umunani hari igihe ushobora kubara ariko wowe uteganya ko uzongera kwijyamo iminsi makumyabiri n'umunani ishize ukajya kubona ukabona ibije mbere cyangwa ibije nyuma yawo mba mbona ahubwo ari ukujya tugomba kuba buri gihe twiteguye noneho hari igihe ubara nabi ni rwa rujijo rurimo ugashiduka batwarinda utabizi dr nzabonimpa mu kanya gato yahaye ijwi rya amerika yagerageje gutanga ishusho rusange buri mugore cyangwa umukobwa yakurikiza kugira ngo amenye ukwezi kwe bityo abashe no kumenya iminsi ye yashobora gusama iyo umaze kumenya amezi yawe nibura atandatu akurikiranye uko areshya uhitamo kumwe gufite iminsi isumba andi mezi ukakwita ukwezi kurekure ngewe nita inyuguti ya kanini ukaba muri ya mezi nabwo ukwezi kwagize iminsi mike ukaba ukwezi kwagize iminsi mike ukavuga ati ukwezi noneho nako niko kugufi mu mezi nabonye ngiye nkwita inyuguti ya ka ntoya foromere rero abahanga batuhaye niyiyi ufata ka nini ni uvuga ngo kwa kwezi kwagize iminsi myinshi ugafata iminsi yako ukavanamo cumi na rimwe ukabona ikintu ugafata noneho ka ntoya ni uvuga ngo kwa kwezi no kwagize iminsi mike ugakuramo umubare wa cumi n'umunani naho ukabona ikintu noneho kwa kwezi kunini kuvanamo cumi na rimwe na kwa kwezi guto kuvanamo cumi n'umunani imibare twabonye nicyo umuntu azifata hagati ya- ya mibare twabonye hagati aho nari ngiye kubaza nawe ibintu wabyigishije igihe kinini ni uku wabyigishaga mbere cyangwa nawe hari ibyo wungutse ubu vuba Bon, twiga mu mashuri niko twigaga ukwezi k'umugore gufite iminsi makumyabiri n'umunani ariko nanjye uko nagiye nigisha naje gusanga koko atari byo kuko usanga mbaza n'abakobwa cyangwa abagore ndi kwigisha hakaba bambwira ati njye ukwezi kwawe ni iminsi makumyabiri n'ibiri undi akambwira ati ni makumyabiri n'icyenda rero bikaba byerekana ko umuntu wese agira ukwezi kwe kuba rero uburyo bwigishwagamo navuga ngo busa nk'aho ari uburyo bushaje byagize ingaruka ki ku bagore n'abakobwa bo mu rwanda bo sinavuga ko wenda uburyo bigishagamo ari uburyo bushaje ahubwo navuga ko bigishaga bamwe kuko bigishaga abagore bafite ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani noneho abandi bakabigenderaho babigenderaho bagafata ibitari ibyabo ariho hashobora kuvaho koko n'ingaruka zo gusama usibye ubumenyi buke abakobwa n'abagore bahawe ku masomo agendanye no kumenya ukwezi kwabo ahanini bituruka mu buryo bagiye bigishwamo iyi mpuguke inagaragaza ko kwigisha ubuzima bw'imyororokere usanga hari aho bigoranye mu rwanda kubera gutinya kuvuga amagambo amwe n'amwe mu ruhame dr nzabonimpa akavuga ko iyo abantu batinye kuvugira mu ruhame usanga bavugira mu rwihisho bikavamo kubona amakuru y'ibihuha uyu muganga avuga ko igihe kigeze kugira ngo abaganga ababyeyi abajyanama b'ubuzima ndetse n'abakora mu itangazamakuru bahabwe amakuru yizewe yafasha abantu kumenya ibihe byabo by'uburumbuke kugira ngo birinde kubyara abana batateguwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali leta y'u rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr baherutse gutangiza uburyo bushya bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu mijyi bakoresha ikarita ya mituweli icyakora abafite indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi bavuga ko bagihura n'ingorane kuko imiti bahabwaga ku buntu ubu basabwa kuyigura batanze amafaranga angana na cumi ku ijana y'igiciro cyayo ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu rwanda kuva ku mwana gushika ku ukuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli iyo ngingo yafashwe na hcr ishirahamwe mpuzamakungu ryita y'impunzi ifadikanije na leta y'u rwanda yamara naho biri uko haracarimwo ingorane cane cane ku bantu bagwaye indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice cumi ku ijana by'igiciro c'umuti akarorero nk'umuti ugugwa ibihumbi mirongo ibiri vy'amanyarwanda umugwayi atanga ibihumbi bibiri ni mu gihe kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ndwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise impunzi turarira nyine nta kundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipusa ese iyo dipusa tuzayikurayo abo ni abasaza bageze muri za bukuru ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora nti- ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diyabete abafite indwara z'imigongo ind- indwara za kanseri indwara zi- zikomeye nyine nk'izo ngizo none nibavuga ngo uriha dipurusa uzayikura hehe bayatwishyurire kuko ya seri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere ya seri ikomeze ituvure kuko yahoraga ituvura kadagi benwa icagiye acutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira n'abo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremvye kuko bayabuze urebye mu bantu bafite maladi koronike iyi irahenda cyane abantu bamerewe nabi cyane nanjye tuvugana imiti mu diyabetike imiti irangoye ntayo mbona ubu tumeze nabi cyane kandi hashere yahoraga iyiduha yose njyewe bahoraga ba- bantangira ibihumbi mi- mirongo inani none ubu nta na- na- nta na kimwe ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko nta kazi mfite nyine ni ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro ingaruka ni uko tumerewe nabi urabona iyo ufite maladi koronike ukaba udafata imiti mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzaba merewe nabi cyane twifuza yuko byaguma gutyo rwase igafasha sharije imiti y'abafite amamaladi koronike ikazibahereza imiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora badu- baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe ndumva baba bagize neza rwose ubutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara patrice ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo cyamaze gushikanwa muri hcr ijejwe kubavuza hagati aho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko mu nama iheruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira hcr bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cotorerwa umuti hafi impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitanu nizo zivuzwa n'iyo mituweli ukitswe n'amagara atumbera ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi cyangwa ikindi cyangombwa c'impunzi gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko hosubira hagatunganywa ikindi kiringo co gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka cumi n'itandatu kuko ubuheruka hari abatashikiriwe ku mvu zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke abatabimenye Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya ni ikiganiro gihagarariwe na nigena roger naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mbahaye ikaze mu kiganiro mugiye kugezwaho nanjye nicole giraneza umwana ufite ubumuga akenera kwitabwaho bidasanzwe akajyanwa mu mashuri ndetse akaba yanakora indi mirimo itandukanye ishobora gutuma umubiri we ukomera u rwanda kimwe n'ibindi bihugu ruracyafite ubushobozi buke bwo kuba bwaha ibikoresho aba bana gushyiraho amashuri yabo ndetse n'ibindi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mibereho y'abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda turebera hamwe itotezwa aba bana bahura naryo tugamije kwigisha umuryango nyarwanda ko abana bafite ubumuga bafite uburenganzira bwo kubaho badatotejwe turaza kumva icyo abaturage batandukanye bavuga kuri iri totezwa rikorerwa abana bafite ubumuga ese babona iki gituma aba bana batotezwa turumva kandi ubuhamya bw'umwana uhura n'itotezwa bitewe n'uko afite ubumuga aradusangiza uko abayeho ndetse n'icyo asaba umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo iri totezwa rikorerwa abana bafite ubumuga rihagarare twagiranye kandi ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu rwanda ese baba bakira ibibazo bingana bite ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga ntimujye kureba radiyo zanyu iki ni ikiganiro ejo ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
umuntu ufite ubumuga hari imwe mu mirimo atabasha gukora kimwe nk'abandi ubumuga bushobora kuba ari ubw'ingingo ubumuga bwo kutabona kutumva cyangwa ubumuga bwo mu mutwe abantu bafite ubumuga runaka usanga izindi ngingo zabo zose zikora neza kuba umuntu afite ubumuga si ikintu gishya mu muryango nyarwanda kuko hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kugiriramo ubumuga hari ubumuga umuntu avukana ubumuga buza umwana akimara kuvuka ndetse n'ubumuga bushobora guterwa n'imvune imwe mu miryango nyarwanda iracyafite imyumvire y'uko iyo umuntu abyaye umwana ufite ubumuga aba agushije ishyano ndetse bamwe mu bagize uwo muryango bagaha akato umugore wabyaye uwo mwana si ku mugore wabyaye uyu mwana gusa ahubwo n'umwana wavukanye ubumuga usanga hari imwe mu miryango imutoteza ni muri urwo rwego ariyete nishimwe yaganiriye na bamwe mu babyeyi batuye mu mujyi wa kigali bakamubwira igituma hari imwe mu miryango igiheza abana bafite ubumuga reka tubumve
gusa ni imyumvire mibi y'abanyarwanda ariko njyewe numva ko mbere yo kugira ngo bampe akazi bakagombye guha wa wundi ufite ubumuga bit- niba afite n'akagare ari kugasunika cyangwa hari umuntu umusunika byaba byiza kugira ngo wenda ejo hazaza nawe yaba yabonye uburyo ki yagenda ariko ukaba utabugira utamutesha agaciro ubundi bwo ntakago- ntabwo byakagombye gu- yuko banahezwa bakagombye kujya bafatanya mbese bagasangira bakabana neza bakumva yuko umuntu wese ari umuntu nyine ni imyumvire mike y'abo bantu abana n'ubwo bumuga ko atari uwigize ukamufata nk'umuntu nk'uko nabo bakwiyumva mu buzima bwabo uko nabo byabahindukira ese umuntu ntiyaba ikimuga kandi yarara umuntu muzima ubundi umuntu wese ni umuntu kuko mbese twese twatutse ku mugabo umwe mbese twese ni nk'aho mbese tungana murakoze impamvu wenda ni uko bitewe n'ubumuga afite wenda se afite nk'ubumuga bwo kuba atagenda cyangwa se atabona uri byumva ko ko umuntu atabona ko wamuha nk'ikintu ngo akore biragoye kuko umuntu yaba ari guha serivisi cyangwa se ari gukora icyo gikorwa ntabwo aba amureba biragoye ariko ntabwo bujije ko hari ikindi ashoboye niba wenda se afite ubumuga bwo kureba ushobora kumuha kuba yajya agira inama abo bakozi bandi ufite wenda afite nk'ubwo bumuga bwo kuba wenda atagendera urugero ushobora nko kuba wenda se wamuha kuba yacuruza ashobora kuba yicaye umuntu nko muri butike si urugero umuntu yaza akakuka afite amaboko akaba yakoresha amuhereza nk'ibintu runaka impamvu abantu bagihezwa ababana n'ubumuga ni ukubera imyumvire y'ababyeyi iba ikiri hasi nicyo kibitera nta n'ikindi kuko aba ari abantu nk'abandi ni ukuvuga ngo ni ababyeyi banga kwakira ko abana babo ari abana nk'abandi
barakoze cyane aba baturage bo mu mujyi wa kigali badusangije ibitekerezo byabo bagiye bagaruka ku myumvire mibi abantu bafite yo kumva ko umwana ufite ubumuga atameze nk'abandi abandi nabo bati biterwa n'uko ababyeyi baba batarakira ko babyaye umwana ufite ubumuga bityo bagahora bamuhisha nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro tubwire ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikira ubutumwa kuri watsapu wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe abana bafite ubumuga bakenera kwitabwaho bidasanzwe ndetse no guhabwa ubufasha mu buryo bwose bushoboka kuba umwana afite ubumuga bimugiraho ingaruka nyinshi ku mitekerereze ye imyitwarire ye ndetse n'ubwenge bwe ni muri urwo rwego abana bafite ubumuga bakenera amashuri atandukanye akungahaye mu kuba yabaha uburezi bakeneye aba bana kandi bakenera kubona ubuvuzi buhambaye kugira ngo babashe gukurikiranwa neza amwe mu mashuri yita ku bana bafite ubumuga twavuga nk'ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ishami rya gatagara riri igikondo ryatangijwe muri mutarama bibiri na cumi na gatanu mu kiganiro ababyeyi barerera muri iri shuri bagiranye n'igihe com ikinyamakuru cyandika mu rwanda umwe muri abo babyeyi yaragize ati mfite umwana ufite ubumuga bwo kutavuga ubu agize imyaka irindwi ariko bene wabo w'umugabo bahora banyurira ko nazanye umwana ufite ubumuga mu muryango wabo ngo kandi batajya babyara abana bameze batyo agahinda karanyica nkaceceka kuko nta kundi nabigenza akomeza avuga ko byatumaga yiheba cyane yaba agize aho ajya umwana akamusiga mu nzu ngo hatagira ubona ko yabyaye umwana ufite ubumuga ati ariko kuri ubu nariyakiriye numva ko umwana wanjye ari umwana nk'abandi ndetse n'abavandimwe bavutse badafite ubumuga baramukunda cyane mu kiganiro ejo mugenzi wacu ariyeti nishimwe yaganiriye n'umwe mu bana bafite ubumuga amusangiza ubuhamya bwe n'uko abayeho mu muryango ese kuba afite ubumuga hari ingaruka bimugiraho mu buryo abana n'abandi tubumve turagaruka mu kanya
murakoze amazina yanjye nitwa nzabonima bonifasi nkaba ntuye hano mu murenge wa mpanga se wadusangiza ku mateka y'ukuntu byakugendekeye mu gihe ubumuga bwatangiriye maze igihe kingana n'imyaka ine ubumuga byatangiye nacitse ukuboko ariko muri icyo gihe byari binkomereye cyane kubera ko nko mu rugo nari naramenyera kurisha imoso byasabaga umuntu ungaburira ugasanga nimba mukuru wanjye adahari hari igihe inzara yanyicaga kubera ko byabaga byananiye nta n'uturimo nikorera byasabaga kumfurira ku ishuri naba ndi gukina n'abandi bana bo babanje kujya banserereza ngo ndi kajorite mu minsi ya mbere ntabwo byari binyoroye ababyeyi nyine batangiye kumfata nk'aho hari ikintu mbura nk'aho nta kintu nzakomeza kwigezaho nyine byari bingoye cyane uyu munsi subayeho gute uyu munsi nagerageje kugenda niyubaka nabo n'ababyeyi bagenda banyumva ariko hari bamwe muri bagenzi banjye bamfata ukundi bamfata nk'umuntu udafite ingingo zuzuye nk'aho hari ibintu ntashobora gufatanya nabo kandi murabizi ko tuba dushoboye gusa ngerageza kutitera icyizere kugira ngo nanjye ubwanjye kugira ngo ejo nzagere ejo heza ubona ari izihe ngaruka bikugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi bingiraho ingaruka nyinshi kuko hari ukuntu abantu bamfata hari n'ahantu njya nti- ntibizere ko nshoboye nk'aba- nk'abafite amaboko abiri abantu ntabwo bizera ko nshoboye nk'uko byagakwiye kandi mu by'ukuri njye ngerageza kwiyubaka ariko hari hamwe njya gusaba serivisi ukabona cyangwa ngiye gushaka nk'indi mirimo kuko ntabwo nakora nk'imirimo nk'abandi bana b'urungano wenda bafite amaboko abiri eh, bingiraho ingaruka nubwo mfite insimburangingo ariko ntabwo nakora nk'umuntu ufite amaboko abiri abana bagenzi bawe bihebye uyu munsi nabo bashobora kuba bari mu buzima nk'ubwo wari ubayemo ni iki ubabwira uyu munsi kugira ngo bumve ko nabo ubu ngubu atari ryo herezo nababwira ati ntibihebe kuko nanjye bitangira nanjye ubwanjye nabanje kugira kugira kwiheba kubera ukuntu abantu bamfataga ariko nyuma naje kwicara ndatekereza ahubwo ubu nibyo bimpa imbaraga zo kugira ngo nkore kurusha abafite amaboko abiri kuko eh, nibwo bwo- buryo bwonyine buzatuma niteza imbere bigirira icyizere n'ubwo wenda babana n'ubumuga ariko ibindi bizaza ibyiza biri imbere iyo ukomeje gukora ibyiza biri imbere noneho mu muryango nyarwanda hari abantu bagiheza abantu bafite ubumuga bumva ko badashoboye ese abo bo ni ubuhe butumwa wabagenera ubutumwa nabagenera wenda ni ikibazo cy'imyumvire ariko ubutumwa nabagenera turashoboye kandi dufite umurava natwe nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye kandi dufite umurava wo kubaka igihugu cyacu iyo bajya babidushyigikiramo aho tubakeneye badufashe aho dugize intege nke si uku- natwe si ubwacu ariko ibindi turabishoboye nubwo wenda nta- ntashobora nk'ibyaba ariko hari n'aho nakora kubarenza bagenzi banjye ku ishuri mbasha kubasobanurira amasomo kandi mbana n'ubumuga hari hari ubu ndi muri komite y'urubyiruko ahantu huye ngira ibitekerezo mba mfite ibitekerezo bizima ntabwo kuba nta rugingo mfite bivuga ko hari ikindi kibazo mfite kuko natwe turashoboye dushobora gukora nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye Mhm, urakoze cyane Mm, namwe murakoze cyane umunsi mwiza
turamushimiye cyane nzabona impa boniface wo mu karere ka kirehe mwiyumviye ko yagize ubumuga ku myaka ye cumi n'ine bikamutera kwiheba ndetse bikamugora kwiyakira kuko ku ishuri bagenzi be bamuhimbaga amazina bitewe n'uko afite ubumuga nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe ibaruramibare rwanda national institute of statistics of rwanda cyagaragaje ko abarenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu bafite kuva ku myaka itanu kuzamura bafite ubumuga iyi mibare kandi igaragaza ko muri aba igitsina gabo bangana n'abarenga ibihumbi magana abiri na makumyabiri naho igitsina gore ni abarenga ibihumbi magana abiri na makumyabiri na batanu ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko intara y'amajyepfo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abantu benshi bafite ubumuga bakurikirwa n'intara y'iburasirazuba
bivuze kwimwa uburenganzira mu muryango umubyeyi agafata umwana yabona afite ubumuga agataha amujyana mu kigo akamutamo abandi bakabata ku nzira abandi bakabima uburenganzira bwo kwiga cyangwa se kuvuza umwana kandi nabo bafashwe nabi icyo rero nisipidi ikora ni ukubakorera ubuvugizi ubukangurambaga hirya no hino uyu mwaka dusojeho ingengo y'imari nabwo twongeye guhura n'ababyeyi hafi nka magana atatu igenera mu gihugu bibumbiye mu matsinda amakoperative afite abana bafite ubumuga tubakangurira kwita ku mwana ufite ubumuga kuko uburyo umwana agomba kurerwa mu muryango ibi byadufashije rero kumenya ibindi bibazo by'uko hari imiryango yagiye itandukana kuko umubyeyi abyara umwana ufite ubumuga tugomba kubagira inama hari abagiye basubirana ukabona umwana baragiye bamufungirana ahantu ntiyiga ntavuzwa twamara kwibona tugakora n'akarere Eh, akarere kakabasha kugenda gakora ubuvugizi kagasuha umuryango umwana agasubizwa uburenganzira bwe uretse wenda amasezerano leta y'u rwanda yagiye isinya muri ya gahunda yo gushyigikira ko ufite ubumuga nawe agira uburenganzira nk'ubw'abandi itegeko rihana gute wa mubyeyi wirengagije nkana cyangwa se atabizi bwa burenganzira bw'umwana bugahutazwa itegeko nomero zeru rimwe bar cyangwa se karongo kaberamye bibiri karindwi eh, ryasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwa mbere bibiri na karindwi ingingo yaryo makumyabiri n'umunani mu ngingo zisoza igena ibihano iravuga ngo umuntu wese ukoreye icyaha umuntu ufite ubumuga icyaha cy'ivangura nka cy'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ahanishwa igihano gisumba ibindi byose mu mategeko mpanabyaha cyangwa se mu mategeko agenga ibyaha mu rwanda niba wahohoteye umwana ufite ubumuga tuvuga namufashe ku ngufu niba gufata ku ngufu igihano gisumba ibindi byose ari burundu hakaba n'icyo bita igihano cyo hejuru ni nk'imyaka itanu uwo uzajya uhabwa burundu numara guhamwa n'icyaha n'inkiko uzajya uhabwa igihano gisumba ibindi byose kuri icyo cyaha niba wimye ibyo kurya umuntu ufite ubumuga kandi wenda ubishoboye bazareba ubushobozi ufite umushinjacyaha abigena nk'icyaha akujyana mu rukiko hanyuma urukiko ni ugucira imyaka itanu n'uwaguye cumi n'itanu kese mwakiriye zifitanye isano no kubuza uburenganzira umwana ufite ubumuga nka kesi imwe y'umubyeyi wari ufite abana babiri hano mu murenge wa kinyinya mama wabo yarabafungiranaga ariko nanone tukabona ko abana babuzwa uburenganzira izindi ngero twavuga ni nk'abana ubona baba batabashije kwitabwaho ngo bavuzwe rimwe na rimwe ukabona harimo uburangare bw'ababyeyi cyangwa se uburangare bw'abagomba kubikora nk'urugero umwana wo mu karere ka gicumbi twagerageje gusura dusanga mu gihugu kugira ngo avuzwe birenze ubushobozi bw'ababyeyi ikindi ni umwana wiga mu kigo kimwe cy'amashuri nyanza aho yimwaga uburenganzira bwo kubasha kwigana n'abandi bavuga ko afite umugabo ukomeye ariko kugira ngo abashe kuba mu kigo ni intambara bivuze ko rya tegeko ntawe rirahitana itegeko ryo abo ryahitanye ni abantu bagiye babangamira uburenganzira bw'abafite ubumuga dufite nka kesi imwe y'abantu bagerageje ku navuga kubangamira uburenganzira bw'abafite ubumuga umuntu yinjiye muri tagisi yagezemo mbere kuko atabasha ku kubyigana itagisi imaze kuzura abwiye shoferi ati igare ryanjye rikiri inyuma komveri ati ntabwo natwara ikimuga akamusoramo nyine nk'umutesha agaciro ibyo twara ibimenyetso bikurikirana tujya kuri polisi itanga ikirego polisi irabikurikirana dusiga mu bugenzacyaha no mu rukiko mukomveri acishirwa amezi atandatu afunze bigaragaye ko umubyeyi imwe uburenganzira bw'umwana aho ngaho tugomba gukoyobwa bagatukanutugakora n'uturere kugira ngo wa muntu ahabwa uburenganzira bw'ibanze umwana wumva ikiganiro wahutajwe akabuzwa uburenganzira bwe akora iki agana indi ngira ngo ubwo ni nka bya bindi bijyanye no kubuzwa uburenganzira ariko butarimo ibyaha ahangaha twareba ngo yabuzwe uburenganzira mujya n'iki tuvuge n'umwana wabuzwe uburenganzira wenda bwo kujya mu ishuri ntagende ajye ku murenge asabe gusubizwa mu ishuri icyo ngicyo rwose muzi ko turi muri gahunda y'uburezi buri bose aho bazamufasha ariko niba nk'umwana afashwe ku ngufu umwana wimwe umutungo umwana atawe n'ababyeyi aragenda ajya ku murenge yegere serivisi ya leta ishinzwe ubugenzacyaha ubu abantu bayikora musiga babita rib rwanda investigation biro yerekana ibimenyetso bakore dosiye umujyane mu rukiko barebe ko uwo muntu yasubizwa uburenganzira bwe uburenganzira ni ikintu umuntu agomba guharanira niba ko kugaragaza ko wagiye uhohoterwa wibiceceka tubwire genda ubwo ku murenge ugaragaza uwaguhohoteye niba atamukurikirana ujye ku karere n'ibyanga natwe bazatumenyesha mu karere dufatanye kugira ngo turi kuba twagusubiza uburenganzira bwabo
mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa kigali bagaruka ku mpamvu babona zitera imwe mu miryango gutoteza aba bana bamwe bagize bati biterwa n'imyumvire mibi y'ababyeyi yo kumva ko umwana ufite ubumuga aba atameze nk'abandi abandi nabo bati ni uko ababyeyi baba batarabyakira twumvise kandi ubuhamya bwa nzabonimpa boniface wagize ubumuga ku myaka cumi n'ine bagenzi be ku ishuri bamuhimbaga amazina atandukanye bitewe n'uko ameze bikaba byaramuteraga ipfunwe cyane kuri ubu agerageza kwiga neza ndetse ajya anafasha bagenzi be mu masomo nsengiyumva jean damascene umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu rwanda nawe yagarutse ku mpamvu abona abana bafite ubumuga bahohoterwa agira ati byose biterwa n'imyumvire haba mu muryango umwana avukamo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange yagarutse ku kwigisha umuryango ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana nka kimwe mu byafasha mu gukemura izi mbogamizi abana bafite ubumuga bahura nazo ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro mbibutsa ko mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho kuri uyu munsi ese mubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga bicike mu muryango nyarwanda mwadusangiza ibitekerezo ingero cyangwa inyunganizi mubinyujije kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro ejo cya none cyari gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mbibutse ko ikiganiro ejo mu gikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya nitwa nicole gira neza mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo